murumva ijwi rya amerika abakomeje kutwumva iyi ni radiyo ijwi rya amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri studio i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi mwese aho muri bahaye ikaze mwese kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika hari ibintu tutahuriza ko ba- bamwe babona yuko bikenewe ko dushiraho ngo leta yo mu buhungiro hari abo byababaje gushika n'ubu
uyu ni umushinga ntaherewonari nyangoma wahoze ayobora urunani sinarede rutavuganwa na leta y'u Burundi ejo ku wa mbere nibwo yakuwe kuri uwo mwanya asimburwa dr jean minani iyi nkuru kimwe n'ibibazo by'uburenganzira bwa muntu agateka ka muntu mu burundi umwaka umwe nyuma y'uko imyigaragambyo itangiye mu gihugu yiyama- yiyama- yiyama- yiyamiriza perezida nkuru nziza ndetse n'ingaruka zakurikiyeho byose ni mu kanya gato mu biganiro byacu ku ijwi ry'amerika mwese kandi turabararitse uyu munsi umunsi ku wundi tariki makumyabiri n'eshatu y'ukwezi kwa kane uyu mwaka umwaka uruzuye imyigaragambyo yo kurwanya perezida Pierre Nkurunziza w'Uburundi itangiye mu gihugu ni umwaka urangiye igihugu gifite indi nsura nshya mu rwego rw'akarere ku mugabane wa Afurika ndetse no mu rugaga mpuzamahanga uyu mwaka kandi wahinduye ubuzima bw'abarundi urangiye abarundi barenga magana ane mirongo itatu barishwe hakurikije imibare itangwa na oni bishwe mu gihugu uyu muryango mpuzamahanga oni kandi uvuga ko muri uyu mwaka umwe urangiye abarundi barenga ibihumbi magana abiri mirongo itanu na birindwi bahunze igihugu cyabo bagana ibihugu bituranye mu karere k'ibiyaga bigari no mu karere ka afurika y'uburasirazuba ababishoboye muri bo bambutse amazi magari bajya mu bihugu by'uburayi n'amerika mu barundi bahungiye mu bihu- mu bihugu by'akarere oni ivuga ko abarundi bagera ku magana abiri na mirongo itatu na bine bari mu nkambi z'impunzi mu gihugu cya tanzania abarenga ibihumbi mirongo irindwi na bitandatu bacumbitse mu nkambi z'impunzi mu rwanda abarundi barenga ibihumbi makumyabiri na bitatu bari mu nkambi z'impunzi mu gihugu cya uganda naho abarenga ibihumbi makumyabiri na bibiri bari mu nkambi z'impunzi muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho hose ni mu karere abo kandi ni abahunze ku basigaye mu gihugu bamwe bugarijwe n'ibikorwa by'urugomo abandi ubukene ni bwinshi abandi ubwoba ndetse no guhangayika byarabatashye harimo n'abicwa barimo abanyagihugu basanzwe ku misozi yabo abandi bicirwa mu ngo zabo mu tubari ku mihanda n'ahandi henshi si abanyagihugu gusa basanzwe kandi abategetsi mu nzego zo hasi izo hejuru nabo barimo n'abofisiye bakuru mu ngabo aribo bitwa intwazangabo nabo ubwicanyi burabibasira tutagiye kure ariko ejo ku wa mbere general de brigade atanazi karuraza yarishwe ari kumwe n'umugore we ndetse n'umushoferi we mu gitondo bari mu modoka i bujumbura mu burundi tubibutse mu mpera z'icyumweru gishize umukenyezi ni ukuvuga umugore wa minisitiri yarishwe ari mu nzu iwabo mu gihe undi minisitiri n'umugore we bakomerekejwe na grenade muri iyi wikendi ishize bavuye gusenga mu minsi mike ishize kandi tubibutse ko abakoroneri babiri b'ingabo z'uburundi ni intwazangabo nabo barishwe kugeza ubu kandi ubwicanyi bwose kuri abo bose bishwe n'abakomerekejwe ndetse n'abambuwe ibyabo nta maperereza azwi neza yatangajwe yakozwe ngo atangaze abakoze ubu bwicanyi n'ibindi bikorwa by'urugomo mu gihugu ubwicanyi bwinshi bwakunze kwibanda mu murwa mukuru w'uburundi bujumbura uretse kandi byibanze bujumbura gusa mu murwa mukuru w'uburundi ahandi mu ntara naho nyuma y'umwaka urangiye ubuzima bw'abarundi bwahindutse bute imibare igaragara yerekana ko abantu barenga mirongo itatu aribo bishwe naho abandi makumyabiri na batatu barakomereka mu ntara zo mu majyepfo y'igihugu zirimo makamba rutana bururi na rumonge umunyamakuru w'ijwi ry'amerika fidelite ishatse niwe wakurikiranye ibyabereye muri izo ntara zose z'amajyepfo y'igihugu n'ubumanuko agiye kutubwira imibereho y'abanyagihugu uko yahindutse muri izo ntara muri uyu mwaka wose urangiye mu bumanuko bw'igihugu cy'u Burundi intara za Makamba Bururi Rumonge na Rutana radiyo y'Amerika yashoboye kumenya igiti gica abantu mirongo itatu na batatu bapfuye kuva mu mpera z'ukwezi kwa gatanu igihe mu duce tumwe tumwe two muri izo ntara hatangura kwibonekeza imyerekano mu ntara ya Bururi naho hari igice cyinshi abantu bapfuye ni ukuvuga ko abarenga cumi na batanu makuru twashoboye kumenya bapfiriye mu ntara ya Bururi mu ntara ya Rumonge biraboneka ko naho nyine hari igiti gikini c'abishwe ugereranyijwe n'intara za Makamba na Rutana mu Rumonge mu kiringo c'umwaka hamaze gupfa abantu icenda mu gihe Makamba ari bane mu ntara ya Rutana naho hakaba hamaze gupfa umuntu umwe hihwejwe ibitigiri by'abitavye Imana bakomeretse ibice vyo muri izo ntara zine twadondaguye biza ku isonga nivyabereyemwo imyerekano yemiriza ugusubira kwitoza k'umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza iyo nayo yabereye cane cane mu ntara ya Bururi mu komine ya Matana na Mugamba iyo myirekano yariko iraba umuntu wa mbere yishwe arashwe itariki mirongo ine n'itanu z'ukwezi kwa gatanu abandi bantu babiri bari muri iyo myiyerekano barakomeretse ku munsi ukurikira muri iyo myiyerekano muri komine ya Matana abarenga icenda barakomereka kiretse mu ntera bururi imakamba naho nyene muri komine ya Kibago harabereye imyiyerekano insasu zahitanye umwe mu bari muri yo mu mwaka wa 2015 ivyegeranyo vyakozwe na Prodehash ishira mu yitagata y'akazina mu ntaka bafunzwe vyerekanye ko mu kwezi kwa gatandatu hapfuye abantu 11 muri izo ntara zine zigize mu mariko y'igihugu c'u Burundi muri bo harimwo batanu aprodehash ivuga ko bishwe barashwe n'abasirikare mu ntara ya Rumonge muri komine Muhuta igenekeje mirongo na gatatu z'ukwezi kwa gatandatu abo barashwe bakaba bari bahejeje gufatanya ibigwanisho nk'uko aprodehash bimenyesha mu vyegeranyo vyayo kuva mu ntango z'ukwezi kw'icenda mu ntara z'ubumanuko bw'igihugu c'u Burundi kiretse mu ntara ya Rutana ahasigaye imigwano yitwaje ibigwanisho yaciye itangura kuvugwa na cane cane mu makomine amwe amwe ahanini yabereyemo imyerekano nko mu ntara y'amakamba muri komine ya Kibago abantu bitwaje ibigwanisho barishe umukuru wa zone Kibago hari ku itariki 15 z'ukwezi kw'icenda mu ntara ya Bururi abitwaje ibigwanisho nyene baragiye baribonekeza cyane cyane mu gutera irondero vy'igipolisi aha tukavuga nk'abateye ku biro vya komine Mugamba itariki 13 z'ukwezi kw'icumi inyuma yaho hatewe irondero vy'igipolisi byo muri komine ya Matana no muri komine ya Rutovu ahitwa mu ringanizo aho hose imana yarakinze ntawe hasize ubuzima ariko kuva ico gihe abantu muri komine ya Mugamba babandanije bahasiga ubuzima aha mwomenye ko muri komine ya Mugamba kuva mu kwezi kw'icumi na rimwe gushika no mango hamaze gupfa abantu cumi na batanu muri bo harimwo bajejwe intwaro we bwo hasi batatu umupolisi umwe n'abitwaje ibigwanisho babiri abategetsi mu ntara ya Bururi bavuga ko abantu bitwaje ibigwanisho bituma ari umugamba bitumwa nuko abanyagihugu baho babakingira ikibaba christian nkurunziza arongoye intara ya bururi erega bitwa nabo bahaye indaro niyo ngorane ko bataba babivuze erega abo bahindukirira bahindukirira kuko banka kubavuga yamara abanyagihugu bo muri komine ya mugamba bobo bamenyesha ko impande zose ataburagamo bafise uvuze ukuri aca yononekara nivyo natanguye kuvuga kare n'ubusubiyemo avuze ukuri niho navuze yuko baca bamupfunga bagira bati yaroye hamwe na wa wundi yari mu kigunda nk'uwo ari mu kigunda mvuze yuko ari we yonona umwonone hari aho yonyica ntitugira namisaganirizo uyo wundi adutwara turapfa araho bikwiye kumubabaza akwiye kuyaga no mu bindi bihugu igituma abantu bamuyonganyiko ariho uwo mutekano muke urangwa muri komine ya mugamba watandukiriye ayandi makomine yo mu zindi ntara bihana urubibe aha twavuga nko muri komine ya Burambi mu ntara Rumonge aho mu no mwaka wa 2016 ku magerekeje 2019 ukwezi kwa gatatu n'igerekeje ya gatatu ukwezi kwa kane abantu bitwaje ibigwanisho bishe abantu batatu bane nabo barakomereka naho biruko mu ntara zine zigize umuntu kugihugu cy'u Burundi intara idakunda kuvuga nk'umutekano muke ni intara ya Rutana ibujumbura Fidelite ishatse ijwi rya Amerika urakoze fidelite ishatse tubyumvikane neza ko iyo mibare igitigiro utanze birumvikana ko hari icyagiye gitangazwa n'inzego z'ubuyobozi ndetse n'imiryango itagengwa na leta birashoboka rero ko iyo mibare ishobora kuba ituzuye abakomeje kutwumva ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikoro netiyene karekezi dukomeje kwibanda ku byahindutse nyuma y'umwaka umwe urangiye imyigaragambyo yo kwamagana icyemezo cya perezida pierre nkurunziza cyo kwiyongera kwiyamamariza manda yo kuyobora igihugu itangiye nyuma y'umwaka urangiye rero bamwe mu banyapolitiki n'abayobozi b'imiryango itagengwa na leta iharanira hagati y'akazina muntu mu burundi bahunze igihugu mu bahunze hari abashinze urunani rwa politiki bise sinarede rurwanya leta y'u Burundi ruri hanze y'igihugu ejo kuwa mbere urwo runani rwashyizeho ubuyobozi bushya burimo n'umuyobozi mushya ariwe dr jean minani wasimbuye leonard nyangoma wari umaze amezi make ayoboye urwo runani sinarede uyu munsi ahubwo mpereye ejo mugenzi wacu frederic nkurikije yavuganye na dr jean minani amubaza ingamba nshya bashyira imbere ariko uyu munsi frederic nkurikije yongeye noneho avugana na leonard nyangoma wakuwe ku mwanya w'ubuyobozi bwa sinarede amubaza ibijyanye n'ikurwa rye
icyo wamenya ni uko rujya runani sinarede rugizwe n'imigambwe ni mirongo ibiri n'itanu ni ukuvuga n'ibyiyumviro mirongo ibiri na bitanu bitandukanye biragoye rero urunani nk'ubwo ko ruhuriza kuri byinshi nicyo gituma rimwe na rimwe tutahuje kuri byinshi hari n'abaje muri rujya runani baje bati tubanze twirukane inyangoma y'ibyo twarabibura tukiyumanganya ma- mu ma- mu manama arengane nagirishije mu birigi bari babazi mu nama baje guteka- batekanije ngo babanze bakure nyangoma bo hari n'abayibaza kandi hari ibintu tutahuriza ko ba- bamwe babona yuko bikenewe ko dushiraho ngo leta yo mu buhungiro hari abo byababaje gushika n'ubu ndababwira nti ibyo ntibishoboka muri ibi bihe eh, mu burundi n'ibindi oh, eh, ntiwokwirirwa ndadondagura harabibaza bati eh, i- ibibazo by'uburundi bizotorerwa umuti n'amakungu Ba- nkababwira nti ibibazo by'abarundi ahanini Eh, n'abarundi bonyene bakwiye kubitorera umuti bo ntiyaba binashoboka twebwe nyine abarundi twogiye hamwe tukiyumvikanira tugatora umuti ibibazo byacu amakungu tukayahamagara kuri bimwe tuba twishoboreye akadufasha mugabo nta gufasha utifashije mu kirundi ko bavuga A- abategetsi bashasha ba- bagiye kurongora urwo runani bazoshobora kurangura ivyo bintu mwebwe vyabananiye Eh, barererwa sinzi ko iyo iyo nk'iyo leta tuvuga ba- barondera bazoca eh, bayishinga eh, ntawubizi eh, kuko hari n'abibaza yuko ari ibikorwa byoroshe ngira bazobishobora ngira sinzi ko bazobishira mu migambi nuko bumvise impanuro bamwe bamwe nagiye ndabaha hari hari Eh, abategetsi batari eh.
bake hari abategetsi batari bake n'abarundi batari bake bavuga ko urwo runani kuva mu ntango rwari urunani rufise umugambi wo kurondera ibiti ivyo bintu i- izo njyane Oh, zibonetse muri uwo mugambi birashoboka, eh, zi- zirerekana ko birashoboka.
ivyo vyari vyo Eh, birashoboka kuko eh, eh, nkibi ivyo- nkibi byo ku- byo guhindura eh, ba- cyane cyane ivyiyumviro nk'ivyo byaduka cyane cyane iyo mm, umuhuza ag- agomba gutuma kw'ibiganiro eh, hari abibaza bati eh, twebwe eh, turongoye urwo runani eh, tukaba tuciye turongora abo tuzotuma mu biganiro ati ni ukuvuga yuko umuhuza azofata ubutegetsi abugabure abutangiye ku hanyuma uzoba ari hafi ku meza akate akate eh, kurya k'ubugari akate bunini kubera azoba ari hafi abandi bababegere gatonya hariho bamwe bashobora kuba eh, bavyiyumvira uko sinovuga rero Umuga- yuko umugambi rero ari be- umugambi eh, ari benshi umugambi Eh.
mushira na nyangoma mushira na nyangoma uri umugambi w'urwo runani kwari ukugabura ibiti kumwe abarundi bavuga ku- amagaburanyama oya eh, ibyo si ni- ibyo ni- ibyo ntabyo na- eh, eh, ntabyo noshira imbere yuko eh, twebwe twari twashize umugambi twebwe twa umugambi umugambi wari wanditswe uzi kwari ugusubiza umutamana amasezerano yo arusha ibwirizwa shingiro kugarukana amahoro n'umutekano hanyuma igihe c'amatora amatora akazoba hageze hari ituze mu gihugu leta y'uburundi ntiyemera urunani senarede kuva kera hanyuma mu biganiro amatwi adusumira ibiganiro bigiye gutangura yarusha nta mutegetsi n'umwe w'urwo runani yatumiwe ku giti cy'urwo runani ivyo ntibiteye amakenga kuri urwo runani si uvuga ko ata muntu arwemera Oh, nta n- rega ibyo oh, nta makenga byotera oh, leta y'u Burundi eh, urabona ntiyoshobora kwemera urunani nk'ubwo uko rurayigwanya ibyo ari byo byose kuko eh, nabo nyine bagize leta baragiye mu biganiro bari mu mugambi uyu mugambi icyo gihe nta- ntiwemerwa n'amategeko eh, ntiwemerwa n'amategeko ariko y'u Burundi tuvuge ariko nticobuza ko ibiganiro biba eh, eh, umuntu uwo ari we wese yipfuza ibiganiro igihe bishobora kugarukana ituze amahoro mu burundi eh, niyumvira ko ibiganiro bikenewe ibiganiro eh, vyama biriho no mu gihe c'amahoro Ah, tubanze tureke ubu eh, umunota umwe mushinga nta nyangoma ntimwishyuye ikibazo nababajije nta mutegetsi n'umwe yatumiwe ku giti c'ubwo runani ivyo bisigura iki ivyo eh, umu- umuhuza eh, yaratumiye abarongoye imigambwe yemewe n'amategeko mu burundi Eh, ivyo navyo eh, nico gituma nvuga bavuga ngo nta mutegetsi n'umwe yatumiwe none wumva tutatumiwe ku giti c'umugambwe wanyu Eh, jewe bantumye ku giti ca ca ca CNDD Mu- mu- murashaka kutubwira umutegetsi yatumiye ku giti c'umurunani se- eh, senareda oya ntawe nomenya nyangoma leonard umukuru w'umugambwe sendede murakoze cyane gose ku kanya maduhaye yego nawe urakoze Frederico
ubwa mbere hoho iyo babuze igiti agati k'akazina muntu ni ukukumva mu mice myinshi hariho agati kajyanye n'iko abantu bisanzuye ukuntu bakora ukuntu umuntu ashobora kuva mu rugo rwiwe akagenda agataha akagaruka impore hanyuma ibijyanye n'agati kajyanye n'iby'ubutunzi abantu bagafungura bikwiye abantu bakajya ku ishuri abantu bakajya kwa muganga Eh, hakaba hariho n'ibindi bigiye byo kwisanzura n'ibijyanye eh, n'imico Umuntu mu nimba- mu ntara kanaka bafite intambo zabo bakagira uburenganzira ku bakomeje kutwumva ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanye washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kuri iyi tariki makumyabiri n'eshatu y'ukwezi kwa kane ariko umwaka ushize nibwo mu burundi hatangiye imyigaragambyo yamagana icyemezo cya perezida pierre nkurunziza cyo kwiyamamariza indi manda ni icyemezo yari yaraye atangaje nyuma y'inama kaminuza y'umugambwe cnddd fdd hari abantu bakomerekeye mu myigaragambyo abandi bayiguyemo nk'uko twari dukomeje kubivuga hari na benshi bahunze igihugu mu kiganiro muri isanga uyu munsi mugenzi wacu eugenie mukankusi yavuganye na minisitiri martin n'iby'abandi ushinzwe uburenganzira bwa muntu mu burundi baganira kuri ibyo bibazo byose ndetse n'ibindi aratangira muri uyu mwanya asobanura ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu agateka kazina muntu uko gateye mbere hoho iyo babuze igiti agati k'akazina muntu ni ukukumva mu mice myinshi hariho agati kajyanye n'iko abantu bisanzuye ukuntu bakora ukuntu umuntu ashobora kuva mu rugo rwiwe akagenda agataha akagaruka impore hanyuma ibijyanye n'agati kajyanye n'iby'ubutunzi abantu bagafungura bikwiye abantu bakajya ku ishuri abantu bakajya kwa muganga Eh, hakaba hariho n'ibindi bigiye byo kwisanzura n'ibijyanye eh, n'imico umuntu mu nimba- mu ntara kanaka bafite intambo zabo bakagira uburenganzira bwo kuzikoresha nimba muri ntara bafite ubundi buhinga bw'ukuntu bakora ntihagire intambamyi eh, bagira mu kuntu bitwara ukuntu bakagira uburenganzira rero mwabivuze mu mu ncamake mugitangura mu ntangamarara eh, mu burundi eh, harabaye eh, kutumvikana hagati y'abanyapolitike hagati tuvuga yuko ari ibijyanye eh, no ku- no kugira ukumva gutandukanye ibijyanye eh, na demokarasi Eh, ikibazo cyari kijyanye n'uko umukuru w'igihugu eh, nyene icyubahiro petero nkuru nziza yitoza cyangwa ibi yitoze abantu bakabyumva ugutandukana ariko murazi neza yuko iyo igihugu kigendera ku mategeko ikiba gihambaye ni uko inzego zijejwe amategeko arizo zitatura ababa batase aho rero bamwe baravuze ko batemeye yuko umukuru w'igihugu yitoza atabyemera icyari gisigaye ko ari uko sentare igejwe bwirwashingiro ariyo yonyine ishobora gutatura abashinga amateka cumi na ba- abakemuza amateka cumi na bane barayandikira nk'uko amategeko asanzwe abivuga hanyuma sentare igejwe ibwirwashingiro iravuga aho ihagaze twebwe rero tuvuga eh, twebwe muri leta igihe cyose wi- ha- ari inzego zifashe ingingo nta wundi ashobora kuza kuvuguruza kuko nibo bonyine bafite ubwo burenganzira Mu- ni nk'uko twavuga ati nko mu ibarabara nta muntu w'umusivili yadukiza ngo agiye guhagarika amamodokari kuko iryo banga riba ryahawe umupolisi uwo wundi abikoze aba arenze aya mategeko rero iyo myumvire rero ya demokarasi rero murazi neza yuko burundi ni igihugu cyaciye mu myaka myinshi yo mu ntambara ariko usanga abantu baradezerutse baragize y'amarefurekisi yo gukoresha ingufu Eh, byari imbere yabo baravuga rero ko hazokora ingufu eh, imyiyerekano hanyuma ira- iratangura Eh, hari itariki mirongo ibiri eh, na zitandatu z'ukwezi kwa kane rero turavuga ati ibyo rero ntibyari bibereye ko abantu barinda kugenda mu by'imyiyerekano kuko kwari ukwitura inzego muri icyo tuzi ni uko ata muntu n'umwe eh, mu bantu bavuga ati ibi ibi tuvyemeye yituye inzego kugira bamutunganirize hanyuma rero birabandanya eh, turabona ni- yuko hatanguye gukoreshwa inguvu eh, bagate- baratera amabuye abapolisi hanyuma mu ijoro ukumva inkoho zivuga ari nyinshi eh, amagerenade agategwa ku bapolisi hanyuma murazi neza yuko ibintu bigize nk'uko rero eh, abagwa mu mporero bo ntibabura kugwa mu mporero kuko igipolisi iyo kigejeje guhosha abantu imwe niyo iyo hadutse ibigumuko n'abagwa mu mporero rero nabo nyene eh, birateba bikaza bikagwa mu mporero muri icyo kiringo urabona neza yuko ya mico itatu y'agateka kazi na muntu itubahirijwe kuko abantu ntibagiye ku mashuri abana barugaranywe barugaranywe nk'ukwezi kose ntigenda ku mashuri ntibajya ku bitaro abantu inzara irabafata ntibashobora kuza gusoma amamangazini arugagwa hanyuma rero n'agahombo gakomeye cyane kuko hafi imiduga ishika mirongo itanu ya leta mu gihugu gifite amikoro make nk'icy'iwacu yaraturiwe tukibagiye rero abantu bahasize ubuzima kuko bagiye baraba benshi tugenda turabona rero ukabyuka ugasanga ku mabarabara ibiziga by'abantu bapfuye ahandi naho ababa bakomeretse Eh, cyane cyane rero ikindi twagiye turabona ni uko eh, by'ukuri eh, hariho uguhungabana hagati y'akazi na muntu ariko ibyo o, ntibyabananije ku rugero rungana Eh, kuko harageze igihe u- u- u- tujye tu- tujye turaraba nko mu kwezi nko guhera mu kwezi kwa gatandatu ugenda uduga inyuma y'aho habereye ibyo kugaragaza gutembagaza ubutegetsi hari ibyarahindutse umutekano eh, ugenda uriyongera keretse y'aho eh, mu kwezi kwa cumi na kabiri ariho hari abagerageje gutera amakambi ya gisirikare niho tubona ibintu byasa n'umutekano wari wahungabanye cyane muri ry'amatariki ariko mu nyuma eh, by'ukuri eh, umutekano wagiye uriyongera abantu baraja eh, ku mirimo ya misi yose amashuri arugurugwa amakaminuza arugurugwa ibitaro birakora ibikorwa by'iterambere eh, baranabisubira ko hanyuma mu buzi bwa leta buratangura gukora ariko rero haraza rero hacahaza ibindi bijanye no gutera mu bi- mu ahantu hakoranira abantu benshi nk'ahantu nko mu- ku- ku masoko ahantu ku bituro by'amabisi Yeah.
gutera imiryango ugasanga rero ibyo rero byagiye birahunganya ariko kenshi turabona neza yuko inzego zibijejwe zagiye eh, zirabyifatamwo abantu barabafata bamwe barafatwa abandi babashyira imbere y'intare Yeah.
cyane cyane ikindi cyakunze kuvuga cyane rero ni uko abantu batagiye barabi eh, babibona ni zo guhangana by'agateka kizanye n'iby'ubutunzi yaho igihe cyose uteye umutekano muke hariho nk'ibifata by'i- bijyanye n'ibyo ku by'ingenzi bica bihungabana cyane kuko nk'abanyamahoteli barahahombeye cyane kuko abanyamahanga ariyo bagendera Ntago igihugu bakizi.
ntibaheza ngo bazane eh, uburyo bukwiye ngo baze gutembera Eh, ariko rero tukaca tubona rero n'ibindi bikorwa byagiye birakora haba mu buryo bwa politike kuko wamuga ubu sendeyi komisiyo nasiyonale indepandante z'i droit de- ya ya dialogue yarakoze irazunguruka intara kugira bashobore ku- kwegeranya ibyiyumviro by'abarundi benshi kuko hanini iya twa- basanze twasanze mu gihugu cy'u Burundi uko amatora aheze uko minsi yose amatora aheze byaca bizana ingorane gusumba aho byobaye umuti si ibyo ntibyabaye rero si ibyo byabaye ngaha bavuza bavuga yuko ari ibya manda ya gatatu kuko igihe nyine icyubahiro Melchior Ndadaye atorewe akagandagurwa nta kiribo cya gatatu cyari kirimo mu itandatu na kanga itandatu na rimwe umugambi zikorwa agasura agandaguwe nta bya manda byari birimo twasanze ari umuco wa demokarasi rero bikwiye ko unyengetera ukanyegetera mu barundi aho rero niho rero ivyo biganiro bimaze bariko baregeranya bakora barahuza imigwi itandukanye Eh, na wa mu- wa mugwi severe rero nawe uzotwereka ukuri eh, ukuri kuntu vyagiye biragenda mu gihugu cacu hama tukifatira imigambi itomoye yuko dusubiza hamwe Mm.
tubona neza yuko rero baratanguye igikorwa cyo kwinjira nyezina mu bikorwa by'ibiga- byo kuganiriza abarundi no kwegeranya ibyagiye biratugora tukizera neza yuko rero eh, inyishu ziba zirato- bizogenda biratora inyishu Mm.
buke buke hama ibindi navyo ni bya biganiro bihagarikiwe n'amakungu Eh, turaza kubikomeza tubigeraho ubwo mu kiganiro kuko ndumva ko abakuzi b'ijwi ry'amerika bashobora kuza kubabazaho ibibazo Ah, uko mubibona mwebwe murasanga hari ikintu cyahindutse ah, mu byerekeranye no kugarura umu- umutekano ndetse no kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu mwavugaga nko mu myigaragambyo bakoresheje ingufu ko abashinzwe umutekano icyo kibazo bacyitayeho ariko kandi hari abantu bagiye bafatwa muri ubwo buryo nyine bakafungwa cyangwa se bakajya guhatwa ibibazo abantu bakavuga ko bashobora kuba bafungwa mu buryo budasobanutse cyangwa se eh, n- n'ibibazo byabo ntibisobanuke ku buryo burambuye aha mwabwira abakurikiye radiyo ijwi ry'amerika ibyerekeranye n'amaperereza cyangwa se amatohoza ah, ageze ku bakora ibyo bibazo by'i- ibi- am- amabi mu burundi nk'uko mubyita minisitiri n'iby'abandi ndumva hari tutakirimo kumvikana telefone ntabwo nzi ukuntu bigenze reka mbere y'uko twongera tukabona minisitiri n'iby'abandi akongera akadusobanurira Ah, bigira imana u- uranyumva
yego tukubumva Ni- ye urahagana hehe
ubu ni mu ntara y'ibitoki Mhm. ye ubwo rero nagira ngo nguhe umwanya mu gihe tugishaka mu mutumirwa wacu minisitiri martin n'iby'abandi Eh, igitekerezo cyawe
yego igitekerezo cyanjye eh, navuga yuko ibyo ariko aravuga yuko ngo agati k'akazina muntu kubahirizwe mwa bino bihe ahebye umwaka hatowe manda eh, nibyo giturumbuka by'ukuri ntabwo ari byo kuko urabye ugerageje kuraba abantu bapfa yagaragaje uko kahungabanya ahubwo ntabwo yavuze ko kubahirijwe
nta niba kugabanuka wabyumvise ahubwo- neza
nta kugabanuka ahubwo kariyongereye kuko agati k'akazina muntu ntikigeze kubahirizwa Eh, nawe yabihamije
yego urabye kuko uno munsi abantu bicwa rubuzo ihohoterwa abafungwa batacu- batacu bazira abicwa ni benshi cyane ni benshi cyane kuko urabye n'amaraporo mpuzamakungu amashyirahamwe atanga biragaragara yuko atagatiga kazira muntu kari mu gihugu kandi no kubahiriza amategeko mpuzamakungu y'agateka kazina muntu ntabyo ntabyo kabisa Mhm. reka ubwo mm, ah, hari ikibazo wifuza kumubaza yabonetse kuri telefone
Eh, ikibazo nashaka kumubaza Mm, namubaza nka leta yatowe bavuga ko yatowe n'abenegihugu ikaba imaze umwaka eh, irangura ibikorwa byayo kubera iki hari ubwicanyi nk'ubu kubera iki hari abantu bafungiwe ubusa kubera iki hari abantu bangajwe iyo leta yovuga yuko hari eh, agateka kubahirijwe kazina muntu kubahirijwe mu gihugu hari abantu bangajwe hari abantu bariko barapfa uku- uku tubona uku tubona mu gihugu cyacu Burundi
ye urakoze reka ubwo twakire na irizigirwa uranyumva urabumva Ye, ubu urahagana he
umerereye mu kanyosha Mm. ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo bo umva igitekerezo nashaka gutanga
Yego.
Allo?
ye turakumva
mandavye nitegereje kuva aho perezida nkurunziza atanguye gutwara ikindi kiringo bari bavuze ngo tu ngo tuvuge ukuntu twaba tumu- tubona ko ari icyahindutse ku vyerekeye umutekano uburenganzira bw'ikiremwamuntu bo sinzi menga nari na- nari nabikurikiye ndabisomye kuri facebook Mm. ni uburenganzira bw'ikiremwamuntu Eh, ngerageje kuraba kuko ndazi nk'igihe cyo muri manifestation ukuntu byari bimeze
kuba twumva rero ikiganiro ni kirekire ku bashaka kucyumva cyose mukurikira amaradiyo yanyu ejo mu gitondo isa kumi n'ebyiri ni ikiganiro muri isanga ku ijwi ry'amerika ku bakomeje kutwumva tubibuze ko uyu munsi umwaka urangiye imyigaragambyo yo kwamagana icyemezo cya perezida Pierre Nkurunziza cyo kwiyamamariza manda ya gatatu mu burundi indi manda yo kuyobora igihugu itangiye twababwiye ko muri iyi mwa- muri uyu mwaka urangiye oni itangaza ko abarundi magana ane mirongo itatu bishwe ariko imiryango itagengwa na leta mu Burundi n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko abagera kuri magana atandatu bishwe ni imibare itavugwaho rumwe birumvikana ibijyanye n'ibyahindutse mu Burundi muri uyu mwaka wose urangiye turakoze tubagezeho mu biganiro byacu bikurikira n'ejo mu gitondo no mu cyumweru cyose turimo kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi mwese mukomeze mugire ibihe byiza